to stand before you de levantar-me à frente de vocês and sit at this honorable table e sentar nessa tribuna de honra in the midst of great women e ao meio de tantas mulheres maravilhosas and men e homens porque existe um homem meio de nós to discuss para conversar and talk about the black heritage sobre a herança negra and the peace of our people. E a paz, amor entre os no nosso povo. I will say one thing. Eu gostaria de dizer uma coisa. That together, que juntos, we are stronger. Nós somos muito mais fortes. So it is with great are a prince. You are a prince. Mommy's <laughs> Bobo, you are a prince. Sadi Bobo, look at your skin. Oh my goodness. Oh my goodness. You are so handsome. So adorable. hello my wonderful country people. how una dey This is morin tv i greet una according to una time my people, my people. Oh, hmm i don land i don show i don come with another gist make una chill make we touch light things so they be say e dey for our table when e land for our table yes the first video clip una watch na olori naomi wen e go rio go do presentation when you go talk about um, black um, heritage, everything about our Africa. So the reason why we say me go bring that small clip come out, make una see how God say bless this Naomi because during the course of this our blogging, we dey hear a lot of things wey people dey talk say Olori Naomi no go school. My people, that first clip wey be say una watch that first clip on our una no see where olori naomi dey for congregation the miss of white speak finish when he give her speech finish i no wan play the whole video because no me get that video i go even put credit to to the source if i finish uh, talking i go write credit to this to source no me get that video i just use that video i just dey react to that video because some of una wanna talk say make Naomi go back to school I beg. person one una say e no go school una see the presentation wey she make una see am say she make mistake that na one na one of those things wey make me bring that video so that make those people when they e open their mouths, they talk anyhow about our queen about our queen naomi They talk say uh, out of the women wey be say Ooni of Ife um, Mario, out of all the people where be say only of ife don't run things with say now naomi na im be the list of one when he be say e go school but how come the list come be say they na im they represent well the people where they even go harvard university sef dem don speak this kind english They dem don fit get that boldness to stand in the congregation in the midst of whites to to talk finish so they everybody clap hand for am wey dem wey those ones wey be say dem say dem go harvard make dem out wey dem. e takes di anointing of god e takes di grace of god upon somebody's life to be like dis queen naomi and dis is what dey saw now dis tin na be say dem see na be di envy hear am part wey be say dem start to dey drag naomi pass for for social media dey bully di family drag dem like i better pass my neighbour generator for. for social media all those wicked women wey be say dem say dem no go drink water dem no go allow queen naomi and im family drink water keep cup na the gang up against am because dem don see her star dem don see and now according to people now dey talk say this Ooni of Ife e be like say <tsk> the guy eh hmm, make i i no wan talk o oh, make e don be like say boring but according to people, they talk because so una know say now we be the mouthpiece Now we be the I'm eh, a amebo group of company where we be say we the waka They go krokere krokere They go find things where we say they. if you want to know waiting people, they they talk about you come here we go tell you how you be Now we we they carry our scopomicta cobita. They go on your onyokolize things so if you come here now, we go tell you how e be there's nothing to um, to dey sentiment or to come dey cover things or to come dey because sometimes if your mouth dey smell na person wey dey near you na go tell you say your mouth dey smell so we wey we dey we the bloggers wey we be say we dey for social media na we dey see wetin dey go on na we dey bring out dey come torchlight and some of una for una dey say hey, eh this don't me matter He never do He never do o eh we never even start we never start to the gist only of if a gist and olori naomi matter in fact eh na na we just dey start this is just the beginning we just dey start we never even start ah ah we get content now. content is brekete content yakanyaka content wotowoto full everywhere so you don't say make we no talk we go must talk am as e be as things they unfold will they talk am so Olori Naomi and Queen and um, the Oni of Ife, reconciliation is sure. Eh, I know say some people come out, they say, Aborin, ah, you come and say, make Olori Naomi, make you go back to that palace where they hurt, this, this. If something they hurt, na something they cool am. If fire they catch place na fire brigade then they offer Now they say and so because where god don't put person nobody go feel remove That palace belonged to uh, Queen Naomi. That is where she belonged. This woman a queen from the belt. As God create and finish, ordain and queen. Na wetin she be. And often I think say na lie I talk. Why e be say as she enter the palace, things change for the only. Things change. I be other women never did there before. Other women never did there. How e be na? How e be? So, those of una wey be say una dey open mouth eh make naomi go back to school I abeg ah not gonna pack go for sit down for one corner because as far as i'm concerned this queen gets everything it takes to withstand even even wetin be the uh, president of america when I be the highest na hey na wow who be the president of uh, america Self, i know so obama don't come out. um, wetin that they call am obama don comot um, eh, wetin be dis man name o trump don comot who come be the president ah man no for my hand o so even naomi queen naomi eh, go fit withstand the president of america e go fit talk. e go fit speak and e go present well nowhere wey dis girl in fact she is beautiful no no in fact nothing even the so called ashley wey be so na dey talk say school for uk na to school for uk be the thing e school for uk e is chartered accountant e is when ah god when god decide to anoint you from above eh e go be like say even <tsk> oh this queen too much abeg so una see tade nikawo why i bring tade nikawo picture for this video be say na this be this handsome tade bobo bobo this beautiful pikin Nana say na im e some people wey be say their head dey touch as far as i'm concerned that woman wey be say dem dey call e-, erelu odua. That woman her head dey touch woman see the kind see the beautiful tadeni cow fine bobo handsome bobo when when naomi dey call am say tade bobo e dey answer e dey mm, mm, with him small small teeth i know say teeth go don full im mouth nine somebody dey dey open mouth dey wish naomi say make dem collect the pikin for naomi hand <tsk> oh that woman eh anybody wey e dey wish this our olori bad say make dem collect im pikin for hand make dem make as you get your own pikin make dem collect am for your hand too make you know as e dey be nobody dey collect anything for any for naomi hand rather naomi go go back to i think you see all those people wey dem plant themselves for palace plant demself like small small na one day na breeze holy ghost breeze go come e go blow na whoo na go disappear comot for dat palace den di rightful owner go enter there di rightful owner go dey there. so na all dis tin be say dem see for dis prophetess but na dis tin make dem see dem kon dey jealous di on'ir of ife say hey Oh, god don bless this man oh he marry better wife oh prayerful woman oh this this. dis and dem push oni of ife okay now out of all those women wey be say oni of ife dey which one be like naomi which one which one na get the fear of god why i say this? dis oh, why i say this queen naomi get the fear of god be say queen wey be say Now so then go drag and drag and drag and drag and drag am for social media drag and drag and do do do do she no go open my talk even when that okpolo woman eye that okpolo that woman when he go okpolo okpolo eye come out come talk all sort of thing talk all sort of thing bully and olori naomi family at the end of the day she no even open my talk to naomi He pepper and pepper and pepper and pepper and sotey He come come out again say make dem carry waiting. at times i go just dey sit down dey wonder say na beg, na question one i wan ask if una see ere oduwa make una ask am say morning gist dey ask say abeg wetin he and naomi get whether he naomi dem dey follow marry the same husband wetin be connection with naomi because say she wear big big bead and uh, big big uh, uh, uh, tie wetin come connect light and darkness together now." because na they dey cry say naomi carry church come palace carry church come palace dem no they feel they fly they go their coven again anytime they wan fly go their coven where they go go dey for their coven to touch lighter. They go take do the one they go do Now let fire dem they see the thing tire dem now be this gang up because as far as i'm concerned no, no be queen naomi clear eye im go write those things put for social media no be her clear eye na remote and na some of una go say eh i think she be prophetess why juju dey catch prophetess the one wey una kick go dey so wey be say as e dey so um, those um, uh, uh, uh, Toyin Elaji Toyin Toyin uh, uh, Toyin wetin call that uh, eh, Iyalaje na dey say e get particular room wey dey wey wey take as im e office for palace e dey go resume work and When i don't ask question about dis iyalaje They say they say iyalaje say her work supposed to be for market say na market na iyalaje this day, but this one this particular one na olori naomi kitchen and im e house Now im e do office They say sometimes she dey even sleep for the palace she get particular room where be say she go dey there she go sleep before she go come go back to her house People wey be say dem go dey their house dem go dey person house na be this dis Iyalaje and now she don dey get her hot with with eh, the three only of efia sisters o she don dey get her hot with dem eh una una never see anything we never start this. we never start so my people o oh, This Queen Naomi wey una dey see so eh? na better woman. Na woman wen e be say, as e don as e comot for Ooni of Ife hand, una no go fit tell me people people wey get eye dey see oo. Una no go fit tell me say since wen e be say Queen Naomi leave dat palace, Ooni of Ife be as e be. um eh, Ooni of Ife be as e be forget all those ones wey be say dey dey social media im dey do e dey do today e go dey with youth tomorrow all those one na make e just dey do am make the thing just dey make am dey off im mind if not im mind eh, still dey for Olori Naomi and e dey secretly dey call Olori Naomi in fact if e make i no talk if if una see this this queen so Ooni of Ife dey very protective of her when I say very very protective of her hey. Eh. Ooni of I know they take this queen they play all those ones where we say dem they write hey, go there Only of if even that picking where we say only of if, go post uh, e dey to Naomi birthday all those ones are just to make Naomi jealous o na the truth be that because as they find uh, Olori attention. Oh olori naomi no they give am face no they give am the attention because when olori naomi dey vex with am when olori naomi dey dey vex when the king come they do they do i be king wetin i don't bury you i be king olori naomi say this one not be waiting you promise me o this thing will be say they go on Not be not be so we talk and not be waiting you promise me oh when you carry your papa come palace come come dey beg me say make i marry you make i no be the way we talk am o you tell me say you go love me you go take care of me you go love me o husband i no dey see oni officer eh, fair today go dey here tomorrow okay dem don born tadenikawo tadenikawo don make one year olori me need the husband oh the king is nowhere to be found today go dey here tomorrow go dey here young girl wey be say you marry ah and the the king na senior olori naomi go far with almost 20 years with almost 20 years This girl na young girl oh, you know they see the um, olu of worry as the husband and wife were young so as olu of worry dey now you can't leave in beautiful wife you can't they go from one place to another. They do okay now if una think say this. thing wey be say we dey talk na lie even faith okay we know say that plenty king see if king dey respect himself o oba she respect himself He e respect himself e as una dey see am so when he need another wife his wife approve of it too. Then do am accordingly everything with dignity and respect and honor. why king go dey carry one here and there here and there e no good now if una dey support say e good wetin una king do okay una king naomi e just born after five months abi six months another woman go born for her side for her and queen naomi no know queen naomi no know so all those things e e follow contribute na so king suppose to do am no be so e suppose do am now more na talk the truth make devil shame no be so e suppose do am eh This queen naomi no get any blame e no get any blame or just that that aspect of say e go right for social media e no say e get the way you go push person push person she act out of her emotion out of anger and emotion that is how she acted because that is the only way wey be say e go take drag the king attention because the king was becoming very far and out of reach of im e own im e own wife wife go need husband e no go see husband naomi go call king go say e no dey love woman who who dey go tell dat thing abeg na which woman na im husband go tell say i no dey love woman o den you go come dey with dat kind man na now e no even believe say naomi go do dat thing wen e do na now im come dey regret na now e come dey regret now e come want naomi back naomi himself no even ready for am again because e don take him mind say e no dey love woman You know they love woman wetin i come dey do for the for the palace when you come come they beg they beg they beg say you love me you want to marry me kiki this this that that so tey you beg e beg beg beg go carry im papa go beg naomi All ola for to marry the girl finish e come dey say you know they love woman o oh, him be king o oh, he go marry plenty you no go dey you no go dey disturb my emotion in the name of in the name of tradition you cannot toy with somebody's emotion because tradition now they say eh, other women dey this this naomi too jealous if na you na dem disgwagwa man wey dey disgwagwa you no dey give you guys other women fit no jealous because no be dem no be um, only disgwagwa dem if na you na man disgwagwa come dey want to relegate you no go fit somehow something wey you keep for am you give am as a token him go come dey do anyhow so naomi e get every right to be jealous the ones wey no dey jealous na those ones wey e be say no be only of ife na im disgwagwa dem and no be eh, most of dem dem don born before dem don get children so um, dem dey get dem feel no jealous but person when e be say you meet chakabula pure everything so you come dey ah no no no no she has every right to be jealous and the the only of Ife know say ah im don really miss something that is why he want im wife back him know say ah you cannot ah, those of una wanna say mama naomi no be better woman how many of una fit train young eh, eh, girl wey be una forget all those things wey that prophet tebita dey talk that one na jealousy dey worry am na jealousy dey worry that prophet nothing how many of una pikin wey be say dem go their husband house dem marry dem as eh, veve how many of una no be ten years old chrisland pikin na im eh, go dey do eh, eh, wetin dem dey call am both cow girl and reverse cow girl small girl but im mama naomi train naomi very well she be prophetess started serving god everything oni of ife see am marry abachaka bula come dey do am come carry am go put inside the beans of all those lion den dem come dey do anyhow eh when the the the queen look herself look herself say abeg abeg she she tire she tire for the whole thing eh couple that say the husband self no no dey do im own for one corner so una no go blame naomi yes eh, ah, from the cause of this whole youtube uh, blogging thing wey i dey do i don hear wetin a lot of people talk those people wey dey dey say naomi dey jealous why would she not jealous if na you na dem disgwagwa man wey disgwagwa you wan call dey do you anyhow the the way he suppose to treat naomi special Past any other woman because the rest will be say he marry he no marry them at as a eh, virgin atlantic the rest now, eh, they don already um, disgwagwa dem somewhere before they come uh, Ooni of Ife come start with them so una no go blame Queen Naomi so she has every right to be jealous and besides she love her husband because if you no love your love your husband you will not be jealous if the man they do they do they they do anyhow but the um, naomi understand say yes na the palace im dey enter definitely she no go be the only wife but at least the oni go give am go accord am her own respect just as oba elegushi do im first wife when e be say e beg am beg am call people please am appease am before e come go ahead go marry the second wife na so dem dey do am and beside the marriage is just young you go allow the marriage um, make uh, una enjoy una self small una the marriage go go take some time before even second wife dey come e go come and so dem dey do dat thing one just one pikin one person born no no no no i no blame the queen if e say the king get two face because no be the way una dey see am na so e be alright my people na here i go stop eh, those of una wey una dey say maureen e never do Ooni of Ife matter i just dey start o. Oh i just that, in fact i never even start sef for their gist na now i just dey start una <laughs> una have a nice day bye.